iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose naho mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe ndabasuhuza mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo amakuru tubagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya korona muri kumwe na jeffrey mutagoma mu burundi bamwe mu bahoze ari abayobozi b'igihugu barashima uko amatora yagenze bagatanga n'inama ku muyobozi mushya watorewe iyo mirimo kino gihugu kirakeneye yuko imitima koko yegerana kugira ngo abantu bijukire icankene ko gikomeye muri kino gihugu gikomeye hose kurondera iterambere rituma umurundi wese ahari yumva ko amerewe neza uwo ni perezida silvestre ntibantunganya wayoboye burundi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatandatu turanababwira icyo kiliziya gatolika ivuga kuri ayo matora tunabafitiye n'andi makuru ntimujye kure ni mu kanya reka ariko mugenzi wanjye fidel niyo ngabo abanze atugezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi urakoze Geoffrey amakuru yo hirya no hino ku isi tubafitiye tuyahere ku yerekeye afurika aho muri somaliya abasirikare umunani ba leta bishwe ku munsi wa kabiri igihe bombe yaturika igaturitsa imodoka barimo hafi y'ahitwa gorowale aho ni ku birometero mirongo ine mu buraruko bw'umurwa mukuru mogadisho umutegetsi akomeye w'umusirikare atashatse ko izina ryiwe rimenyekana yabwiye ijwi rya amerika ko abandi basirikare babiri bakomeretse umwe muri bo yakomeretse bikomeye cyane imodoka iyo bombe yaturikije yari imwe mu modoka zitatu z'igisirikare zari zivuye mu kibanza ca gisirikare c'ahitwa karimou zigiye mu gisagara ca balad igihe iyo bombe yaturika ibiziga vy'abasirikare bapfuye vyajanywe mu gisagara ca balad kugira bishingugwe umugwi w'intagondwa z'abayisilamu al shabab wariyitiriye igitero co ku munsi wa kabiri umusirikare mukuru ayoboye igisirikare ca somaliya ntiyishuye telefone yiwe igihe yahamagagwa na radiyo ijwi rya amerika serivisi y'igisomali tubandanize muri afurika abacuroranzi n'abandi bantu rurangiranwa barenga ijana bo mu karere ka afurika n'abo hanze y'ako karere bagirishije igiteramo hakoreshejwe ubuhinga bwa videwo televiziyo amajana abiri zo muri afurika zarerekanye ico giteramo co ku munsi wa mbere umunsi wari wahariwe afurika muririmbyi rurangiranwa wo mu gihugu ca senegal yusundu na angelique kijo wo muri benin bari muri abo bacuraranzi igiteramo c'abo bacuraranzi cari kigenewe gukangurira abantu ku vyerekekiza c'umugera wa korona umucuraranzi wo mu gihugu ca mali sidiki diabate yatangaje igihe ico giteramo catangura ko afurika izosubira kugira inguvu inyuma y'uko ikiza c'umugera wa korona kirangiye yavuze ko abanyafurika bagiye hamwe atakizobatsinda abacuraranzi sarif keita wo mu gihugu ca mali farai ipupa wo muri repubulika ya demokarasi ya kongo na femi kuti wo muri nigeria nabo nyene bari mu giteramo co ku munsi wa mbere abo bacuraranzi baririmba bari mu ngo zabo canke bari muri studio yusundu ari mu bateguye igiteramo co ku munsi wa mbere yavuze ko abacuraranzi bashobora kugira uruhara rukomeye mu bintu bitari bike abagize umugwi rurangiranwa wa zug kasav n'umugwi the wales band washizweho n'abahoze bacurarangana na bob marley nabo nyene bari bitavye igiteramo co ku munsi wa mbere naho muri zambia perezida w'ico gihugu edgar chagwa lungu yaragira ikigongwe abagabo babiri babana nk'abubakanye bari baciriwe imyaka cumi n'itanu y'umunyororo mu kwezi kw'icumi na rimwe k'umwaka uheze hisunzwe amategeko yo mu gihe ca gikoroni dosiye y'abo bantu yarateye ibibazo hagati ya zambia na leta zunze ubumwe za amerika jafet chataba afise imyaka mirongo itatu n'icenda na steven sambo afise imyaka mirongo itatu n'umwe bari mu banyororo ibihumbi bitatu bagiriwe imbabazi na perezida lungu ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye mu ntumbero yo kwibuka umunsi wahariwe ubwigenge muri afurika umucamanza wa sentare nkuru muri zambia yari yaciriye jafet chataba na steven sambo imyaka cumi n'itanu mu nyororo hisunzwe amategeko aziririza imibonano mpuzabitsina hagati y'abasangiye ibitsina iyo ngingo yari yanebaguwe na ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika muri zambia daniel food yari yatangaje ko ico gihano cari kirenze urugero kandi ko vyari gutosekaza isura y'igihugu ca zambia mu kiringo c'imyaka cumi irangiye ibihugu bitari bike vyo muri afurika vyaragiranye ibibazo n'ibihugu vyo mu burengero bw'isi ku bijanye n'uburenganzira bw'abakundana n'abo basangiye ibitsina benshi muri ivyo bihugu vyo mu burengero bw'isi bisanzwe bifise uruhara rukomeye mu guha imfashanyo ibihugu vyo muri afurika
urakoze fidele niyo ngabo kutugezaho ayo makuru abepiskopi gaturika mu burundi baravuga ko amatora atabaye mu mucyo no mu bwisanzure mu itangazo ryabo baremeza ko indorerezi zoherejwe n'inama y'abepiskopi zirenga ibihumbi bibiri magana arindwi zabonye utunenge twinshi gusinya ibyegeranyo mbere y'uko itora rirangira abantu batoye inshuro zirenga imwe n'abategetsi baherekezaga abaturage mu kazu kagenewe gutora umuntu yiherereye ni bimwe mu byo bavuga muri iryo tangazo inama y'abepiskopi ivuga ko utwo tunenge twagaragaye duteye amakenga ku mibare yatanzwe n'akanama gashinzwe amatora mu burundi seni pierre claver niyo nkuru nibyo atubwira ishengero rya katolika mu burundi riremeza ko ryakurikiraniye hagufi amatora aheruka kuba ndetse bakaba baranarungitse indorerezi zirenga gato ibihumbi bibiri n'amajana indwi mu gihugu inama y'abepiskopi katolika ivuga ko naho izo ndorerezi zari nke ugereranije n'ingene igihugu kingana zashoboye gushika mu makomine yose y'igihugu bivanye n'ingene bari bacaguyeho bashira ijisho kurusha ahandi icegeranyo abo bepiskopi katolika bashize habona cerekana ko amatora yabayemwo ubusuma budasanzwe harimwo ukwiba amajwi kugagamisha ibitigiri canke aho abantu batoye inshuro nyinshi musenyeri yoakimu ntahondereye ni umukuru w'inama y'abepiskopi katolika Nous déplorons notamment la contrainte exercée sur certains mandataires
ati dutera ibyatsi bikorwa byo gutera ubwoba byakorewe abaserukira imigambwe imwe imwe kugira ngo bemere basinye ku byegeranyo by'ibyavuye muri ayo matora kwiba amajwi cyangwa kugagamisha ibitigira ahatari hake ahabonetse abatoye mu kibanza c'abapfuye canke abahunze abatumye ngo babatorere bidakurikije amategeko kandi bigakorwa kenshi ahibonekeje abanyagihugu batoye inshuro nyinshi n'ibindi kwirukana abaserukira imigambwe n'izindi ndorerezi hageze guharura ibyavuye mu matora igitsure no gutera ubwoba abatora bikozwe n'abatware bakabaherekeza gushika no mu tuzu tw'amatora abantu atabuze iyo bavuye binjira ariko haraharurirwa amajwi ibanga mu guharura ritubahirijwe hamwe no kwaka amatelefone n'ibiranga indorerezi zimwe zimwe abo basenyeri katolika babona ko utwo tunenge twibonekeje dutuma ibiharuro byatangajwe ko byavuye muri ayo matora bitaba byo gusa bahamagarira ubona ko yarenganijwe kwitura ubutungane aho gufata inzira yo gukoresha inguvu face à toutes ces irrégularités et bien d'autres nous nous demandons si elle ne porte pas préjudice au résultat approprié turibaza nimba utwo tunenge tuvuze hamwe n'utundi tudakwiye gutuma ibitigiri bitangazwa bitabamwo amahinyu menshi uko biri kose uko twiyamiriza ako karenganyo ni nako twiyamiriza uwo wese yohirahira agakoresha inguvu n'igikenye mu kwanka ivyayavuyemwo uwumva atagononokewe niyitura inzego zibishinzwe zimutunganirize turasaba ubutegetsi guhana boshaka guhohotera bagenzi babo mu kibano kubera bo baba batoye uyu canke uriya umwe wese afite uburenganzira bwo gutora uwo ashaka hanyuma rero dusaba abantu kwihereza imana kuko niyigaba byose bagume batekanye gushika ubu umukandida amaze kuvuga ko yibwe muri ayo matora ni agaton rwasa w'umugambwe sanele utunenge rwasa avuga ko afitiye ivyemezo ntawo dutandukaniye n'ivyo vyashikirijwe n'abasenyeri katolika aha yabishikirije ibinyamakuru bikorera mu gihugu même un aveugle reverrait les résultats qu'on est en train de proclamer sont plutôt des résultats fabriqués et non pas des résultats ati n'impumyi yobibona ibitigiri byatangajwe nibyo biteranije bo nyene atabuze iyo babikuye bitizewe kandi bidahuye no kuri kw'abatoye kuko ivyegeranyo bitari bike dufise vyerekana ko abatoye ahenshi baruta kure n'iyo abari banditse abakoresheje amakarata menshi yatanzwe n'abakuru b'imitumba kugagamisha ibitigiri no guhindura ivyo abatoye n'ibindi n'ibindi ni mu gihe ahenshi ari twe bituza imbere nta kindi twokora atari ukwitura sentari yubahiriza ibwirizwa shingiro kugira ngo iturenganure c'est de saisir la cour constitutionnelle umugwisene ujejwe gutegura amatora wowo ntoca hirya no hino mu kwemeza ko amatora yateguwe neza pierre claver kazihise atwara umugwiseni yabishikirije ariko yerekana ibiharuro mfatakibanza vyavuye mu matora iyo nteguro rero yabaye nziza kuko yatumye abenegihugu bitaba amatora ari benshi baratora atamusunikano uguharura amajwi kwabereye aho nyene ku biro vy'amatora imbere y'abaserukira abitoza n'abarorerezi bose bavyifuza ibi bikerekana ko iryo harura ryabaye mu muco ibiharuro ntabanduka by'ayo matora hatavugwa ko rumwe bizomenyekana itariki zine z'ukwezi kuza hagati aho umugambwe uri ku butegetsi mu kibanza c'umukuru w'igihugu watahukanye amajwi agera ku bice mirongo itandatu n'umunani n'uduce mirongo irindwi na tubiri ku ijana nayo senel uronka ibice mirongo ibiri na bine n'uduce cumi n'icenda ku ijana abitavye amatora barenga ibice mirongo umunani n'indwi ku ijana pierre claveniyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika urakoze claver turacyari mu burundi kuri ayo matora nyine aho itorwa rya evariste ndayishimiye ritavugwaho rumwe n'abanyapolitiki batandukanye mu burundi amwe mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi harimo senel rya gatorwasa aravuga ko amatora yibwe mu ihuriro kiraburundi ho basanga nubwo hari inenge zagaragaye mu matora bitatuma ibyayavuyemo byamaganwa eloge willy kaneza urunarikira burundi rwagiye mu matora y'umukuru w'igihugu rubanje kurenganurwa na sentare yubahiriza ubwizwa nshingiro rusigura ko rwabonye utunenge twinshi harimo abantu batoye inshuro irenze imwe n'abahagarikizi barwo mu matora batahawe uburenganzira ariko ayo makenga hamwe n'ayandi atari make rwemeza ko atoba intandaro yo kwanka ivyavuye mu matora aloyizi baricaka rurongoye yabitangaje mu biganiro yahamenyesha amakuru nk'uko amatora atunganijwe hagurya ugasanga abantu bajeje umutekano baraje kwirukana abantu bijya mu bisanzwe ntibibaho bahagarara hariya bakabarubira bakarindira nabo nyene ko hari ikintu kintu kibi ariko urabona ko nk'ubu uko byagenze bica bijyana n'igicamandatere murabona nk'ibi nabwiye iby'amakarata none ni mwese ntimwari muri sinejide media ntimwabonye ko hariho amaprokirasiyo bijya bintu biraba abakuru b'imitumba barandika amaprokirasiyo cyangwa umuntu arabwira uwundi ngo ndagutore ibya mandatere barabibonye barabibona ko ari utunenge imbere yo kubwiga cyangwa kuburonka baricaka aratanga impanuro ibintu by'igihugu itunga ry'igihugu ribe itunga ry'igihugu koko ntiribe itunga ry'akabu gatoya k'abantu bakeya tugasaba kandi ko abafungwa ba politiki n'ab'ibyiyumviro byabo bufungurwa tugasaba kandi ko impunzi zose atanimwe icyaguwe zotahukanwa kugira ngo zubake igihugu cyacu iryo terambere umuhuza w'abarundi ntarikekeranya Edouard Nduwimana bivuga afatiye ku isomo asigura ko yigiye kuri aya matora umugwiseni kuri uyu wa mbere utangaza ibyavuye mu matora niho yari yibereye ni intambwe ya demokarasi ihejeje gusimbatara mu Burundi uravye ingene abarundi bitabiriye amatora ku bwinshi kandi bakayitabira batekanye bigaragara yuko twese turi kumwe mu gufatana mu nda byose birashoboka kuko nta warazi yuko abarundi bokwitunganyije amatora mwene uku ataburyo buvuye hanze ni icigwa rero ca mbere gikomeye cane ibaza yuko ari intango shasha mu gihugu cacu c'uburundi iyo ntambwe na Sylvestre ntiba ntunganya yahoze atwara uburundi amaze igihe ayemanga mu binyamakuru uyu munsi ariko ahanini ubutumwa bwiwe bwerekeye generale variste ndayishimiye yari atsindiye intebe yigeze kwicarako akaba abaye n'umukuru w'igihugu agira kabiri baturuka mu ntara imwe ya gitega bwana ntibantunganya yahaye ikiganiro radiyo na televiziyo z'igihugu nubwira uzo umukuru w'igihugu yuko ateza kumenya yuko abayenda yahundwa umukuru w'igihugu niwe umurundi wese araba natwe twaye abakuru b'igihugu niwe turaba abashikiranganje niwe baraba babura amatari niwe baraba abashinga amateka niwe baraba naho ariwe batora amabwirizwa ni ukuvuga yuko rero ariwe mwugariro wa mbere w'igihugu aha rero ni ukuvuga yuko iyo utowe uca utuza kumenya yuko utorewe igihugu cose narashimye harya yavuze ati jewe nzokora ibyo nshoboye kose kugira ngo ndegeranye abarundi kino gihugu kirakeneye yuko imitima koko yegerana kugira ngo abantu bijukire icankenegwa gikomeye muri kino gihugu gikomeye hose kurondera iterambere rituma umurundi wese ahari yumva ko amerewe neza atagihindutse ku kirangamisi cy'umugwiseni ibiharuro nabandubuka vyavuye mu matora bititezwe na gato guhushana n'ivy'imfatakibanza bizotangazwa ku itariki ya kane ukwezi kuza eroje burika neza ijwi rya amerika tugume mu burundi hasigaye iminsi irindwi gusa ngo urukiko rushinzwe ubusugire bw'itegeko nshinga rutangaze perezida uzasimbura pierre inkuru nziza gusa kugeza ubu ishyaka senel ritavuga rumwe n'ubutegetsi ntiriremera amajwi yatangajwe n'akanama gashinzwe amatora kahaye intsinzi ishyaka cnddfdd ikindi kandi ukwinubana kurakomeje hagati y'abanywanyi b'ishyaka senel nabo mu ishyaka cnddfdd inkuru yakurikiranwe na radiyo ijwi ry'amerika n'abanywanyi bayo mu burundi turagezwaho na desire hatungimana i kigali mu rwanda abanyonyi b'imigambwe cnddfdd na senel babandanya kurabana ayingwe n'ubwo mu gwiseni wemeje ko intsinzi ari iya cnddfdd umugambwe wari usanzwe uri ku butegetsi amakuru duhabwa n'amasoko yacu mu ntara zimwe zimwe ni uko hari abanywanyi b'umugambwe senel muri kino gihe bazira kuba baratoye uwo mugambwe mu ntara ya ngozi abadanaza bo mu birabo bamwe bamwe bo muri zone ya rukeco muri komine busiga bategetswe kugara bagahagarika gucuruza babwirwa ko ataco bamaze muri iyo zone kubera bagirizwa ko batoye umugambwe senel urongoye iyo zone minani innocent yabwiye isoko ryacu ko agiye guhimiriza abanyagihugu kugira bagarukane umubano mwiza ahandi havuga inyifato igamije guhohotera abasenere muri ubwo buryo ni muri komine mugongomanga aho umugambwe senere waronse amajwi menshi kurusha sendedefdede abakozi ba leta bamaze kugabishwa ko bazokwimurirwa mu zindi ntara gukorerayo mu ntara y'akayanza naho muri komine gatara umunyamabanga w'umugambwe sendedefdede muri iyo komine yitwariye abanywanyi ba senere bashika icenda imbere y'umushikirizamanza muri iyo ntara abagiriza kuba barakubise abantu hamwe n'uko biginye intsinzi bibaza ko bazoronka intsinzi imbere y'urugo rwiwe ariko rero mu ijambo evariste ndayishimiye yashikirije ahejeje gutorwa yasabye ko abanyagihugu bosenyera ku mugozi umwe umugambwe crdfdd ukaba kandi usaba abarundi bose ko mu gushyigikira indongozi bitoreye boguma bafatanye mu nda bagize urunani rw'intamenwa mu kubumbatira amahoro n'umutekano nayo demokarasi mu burundi ntizokwigere ibaca mu myanya y'intoki aya matora natubera ikimenyetso cy'ubumwe ntihagire uwukindaga uwundi canke ngo yigunge ukudahuza kw'abanyapolitike ku bijanye n'ikiringo c'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abanyagihugu bakiha amabarabara biyamiriza ubutegetsi bwari bwiyongeye ikiringo bamwe bavuga ko butari burekuriwe n'amategeko n'ubu abantu bagumana ubwoba ko ushobora gushika maze bagatuma amaraso aseseka nk'uko vyagenze ico gihe n'ubu nyene ubwoba abantu bafise ufatiye kuri ako kahise ko hashobora kuba imigumuko iyo nayo yofatira ku mugambwe senel utishimiye namba ibyavuye mu matora bukabugabirije kuja kwitura sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro kuri uwa gatatu uvuga ko abanyagihugu banyazwe uwo bipfuza ko abatwara bigaragara ko ivyo biteye impungenge umugambwe watsinze amatora sndfdd amakuru duhabwa na bamwe bamwe mu batwara uwo mugambwe mu ntara zimwe zimwe nuko bahawe itegeko ryo kubuza abanywanyi kwigina intsinzi baherezwe gutangarizwa na seni iruhande y'ivyo barabujijwe guteramira mu bunywero umwanya munini mu masaha yo ku mugoroba abanyagihugu barafise ico bahanura bagenzi babo bahurikiye mu migambwe abanyamigambwe twategerezwa kuba turi abantu twibuka ico tumaraniye ingene ikibano cacu ico dusana murazi ko ntawe utagira ico asana n'uwu n'uwundi kugira ngo abanyamigambwe babane mu mwumvikano umuti wari woroshe mugabo kandi no gusohoza ntusoza cane bategerezwa kuwunywa uwo muti ni ukuvuga igihambaye n'igikwiye ni ico umuntu amariye igihugu ni ukuvuga bategerezwa kugira ati iyi si tegerezwa kuyiyomo twe bwa mbere na mbere tuyifise ku burenganzira twese hanyuma ntihagire uwumva yuko asumvye uburundi abandi hagati aha igipolisi kijejwe gukinga imigumuko kiboneka ko kimeze magabo mu kuguma kizunguruka mu mabarabara y'igisagara ca bujumbura no mu bisagara vyo mu ntara hagati nka ngozi gitega na rumonge aho isoko ryacu ryashoboye gushika abapolisi baba bakanuye maremare kandi ari benshi co kimwe n'abasirikare ariko ivyo ntivyabuje ko hari ikiziga c'umugabo akiri muto kitashoboye kumenyekana gitorwa ku ruzi ruzibazi rugabanya amakomine ya Rumonge na Bugarama muri iyo ntara ya Rumonge kuri wa kabiri. Hari n'inkoho zazindutse ziravuga nk'igihe cy'isaha zibiri z'agatondo muri kartiye ya Cibitoke iri mu gisagara ca Bujumbura. Abajejwe intwaro bavuga ko ari abasuma bari batorotse agasho kuri iyo zone ya Cibitoke.
urakoze desire noneho tuve mu burundi tujye mu rwanda aho ibihugu by'ubwongereza na leta zunze ubumwe za amerika bitavuga rumwe n'u rwanda ku nyito ikwiriye guhabwa jenoside yabaye mu rwanda mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane inteko ya onu n'u rwanda bifuza ko yakwitwa jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane mu gihe amerika n'ubwongereza bashaka ko humvikanamo n'abahutu n'abandi bishwe bazira kudashyigikira jenoside yakorwaga Claude Ganza Munyamagana ibihugu bibiri by'ibihangange nibyo biza ku isonga kuri izi mpaka zizamutse kuva ubwicanyi ndengakamere bugwiriye abanyarwanda ibyo ni leta zunze ubumwe za amerika n'ubwongereza kuri iki kibazo cy'inyito leta zunze ubumwe za amerika ivuga ko yifatanyije n'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye mu gushyigikira umunsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane kugira ngo umwaka utashye abazize jenoside n'abayirokotse bakibuka ubugome yakoranwe bahabwa icyubahiro kibakwiye mu nyandiko yashyizweho umukono na ambasaderi wa amerika muri oni yumvikanisha ko amerika ivuga ko igikomeye ku ntego yayo yo gufasha abanyarwanda gusigasira amateka n'ibimenyetso bya jenoside yo mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane isanga imwe mu ngamba zikomeye zafatwa mu kwirinda ko ubwicanyi bwibasira imbaga bwakongera kuba ari ugusigasira amateka y'ibyabaye hatabayeho kongera cyangwa kugabanya ku kuri kw'iby'amateka ubwayo yasize aha ni naho amerika igaragaza impungenge ku mpinduka zihera mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani kugeza ubu ibona ko zigarukira gusa ku kuvuga jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda yirengagije uburemere n'ingaruka iyi jenoside yagize ku yandi matsinda y'abantu ku bwa amerika hishwe abahutu n'abandi bantu benshi bazira kwanga kwifatanya n'abashyiraga jenoside mu bikorwa ku buryo kutabaha agaciro no kutabibuka byerekana kudaha agaciro isura nyayo y'uru rupapuro rwirabura mu mateka amerika ishimangira ko ishyigikiye igitekerezo cyo kuzirikana jenoside yabaye mu rwanda ariko bidahindura ukwiza uburyo jenoside yabaye mu rwanda yakozwemo isaba ibihugu byose guharanira ko amateka ya jenoside zabaye cyangwa ubundi bwicanyi bwibasiye imbaga atahinduka uko ibihe bigenda bihindagurika ahubwo hagomba kwibuka uwahitanwe n'uwarokotse ubwo bwicanyi wese no kugaragaza ukuri kuko byagenze bikaba igihamya ko kuko bifuza ko amahano nk'aya atazasubira ukundi amerika inasaba ibihugu byose gukorana n'inzego zasigiwe inshingano zo kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha harimo no gushakisha abanyarwanda umunani bataragezwa imbere y'ubutabera ngo baryozwe uruhare rwabo muri jenoside leta zunze ubumwe za amerika yumvikanisha n'ingufu nyinshi ko itishimiye uburyo ibiganiro byaganishije ku mwanzuro wo guhitamo inyito jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane byakozwemo inyandiko yashyizweho umukono na kelly craft uhagarariye leta zunze ubumwe za amerika muri oni isoza ivuga ko yifatanyije n'abanyarwanda n'umuryango mpuzamahanga mu kwibuka inzirakarengane zose zishwe muri jenoside yabaye mu rwanda kandi yiyemeje gukora ibishoboka byose mu gukumira amahano nk'aya ngo atazongera kuba igihugu cy'ubwongereza nacyo gisa nk'ikitajya kure y'ibi ubwongereza bushima inteko rusange ya oni kuba yarazengurukije imbanzirizamushinga y'icyemezo kuri jenoside yabaye mu rwanda buvuga ko bushyigikiye byimazeyo kwibuka inzirakarengane zishwe muri jenoside yabaye mu rwanda mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane kandi kuko kwibuka gukwiye kuzirikana inzirakarengane zose kimwe mu byo ubwongereza bushyira imbere ni uguhindura inyito jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane oni igashaka indi yumvikanisha n'abahutu n'abandi bishwe muri jenoside bazira kutayishyigikira ubwami bw'abongereza buvuga ko bwemera ko n'abahutu kimwe n'abandi bose bishwe bakwiye kutibagirana ikindi kibateye impungenge ni ikijyanye n'inzira n'uburyo kwemeza inyito y'iyi jenoside bikorwamo basanga hari icyuho mu kumvikana no kwemeza uyu mwanzuro ku nyito ya jenoside cyakora ubwongereza buvuga ko bwibuka amakuba yo muri mata igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane kandi bwiyemeje guharanira ko ubugome nk'ubwo butazasubira ukundi u rwanda ariko rwo rusanga impungenge amerika n'ubwongereza bigaragaza nta shingiro zifite kuko ibi bihugu byifuza ko amateka avuga uko yagenze ariko bigasaba ibihabanye n'ibyo uhagarariye u rwanda mu muryango w'abibumbye avuga ko ibi bihugu byombi bigamije kugoreka aya mateka bikanirengagiza imyanzuro y'akanama ka oni gashinzwe umutekano ku isi n'ububasha bw'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u rwanda kandi ibihugu byombi byemera u rwanda rwongera kwibutsa ubusobanuro bwa jenoside nk'uko byemejwe n'umuryango w'abibumbye mu gihumbi magana cyenda mirongo ine na gatandatu kwica abantu b'itsinda rimwe gukomeretsa bikabije imibiri cyangwa ibitekerezo by'abantu b'itsinda rimwe gushyira abantu b'itsinda rimwe mu buzima bubu bigenderewe ugamije ko barimbuka bose cyangwa igice no gushyiraho uburyo bubuza iryo tsinda kubyara cyangwa se kwambura iryo tsinda abana babo bagahabwa irindi ridafite aho bahuriye kimwe muri ibi bikorwa bikoranwa umugambi wo kurimbura bose cyangwa igice cy'abantu bahuriye ku bwenegihugu ubwoko ibara ry'uruhu cyangwa idini aba ari jenoside u rwanda kandi runashingira ku kuba urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwarushyiriweho rwaremeje ko hagati ya tariki esheshatu z'ukwezi kwa kane na tariki cumi na zirindwi z'ukwezi kwa karindwi mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane harabaye jenoside yakorewe ubwoko bw'abatutsi mu buryo butagibwaho impaka cyangwa ngo bushidikanyweho u rwanda rushima ko amerika ihamagarira ibindi bihugu kugira uruhare mu gukurikirana abagize uruhare muri jenoside rukanasaba ubwongereza kugeza imbere y'ubutabera abakekwaho uruhare muri jenoside bari ku butaka bwabwo ruvuga kandi ko mu gushaka ubwiyunge nyabwo itariki ya cumi n'eshatu ya buri kwezi kwa kane yahariwe kwibuka abanyepolitike n'abandi bose bishwe n'ubwo batari mu bahigwaga ariko bakazira kwanga kwifatanya n'abashakaga kurimbura inyokotutsi mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tugeze mu mwanya w'ikiganiro americana twateguriwe na mugenzi wacu thomas kamilindi
mwaramutse neza ku itariki ya makumyabiri na karindwi y'ukwezi kwa gatanu igihumbi magana cyenda na mirongo itanu n'umunani umunyeshuri wa mbere na mbere w'umwirabura ernest green yarangije ishuri ryisumbuye ryahoze ari ry'abazungu bonyine gusa ryitwa little rock central high school ni intambwe ikomeye mu rugamba rwo guca ivanguramoko mu mashuri muri leta zunze ubumwe za amerika nibyo turebera hamwe muri make cyane ikaze mu kiganiro amerikana muri icyo gihe abirabura bari bafite amashuri yabo bonyine gusa n'abazungu bikaba uko ay'abazungu niyo yari afite ireme ry'uburezi ryo hejuru cyane kurusha ay'abirabura mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na kane urukiko rw'ikirenga rwa leta zunze ubumwe za amerika rwaciye iteka ruvuga ko ivanguramoko mu mashuri rinyuranyije n'itegeko nshinga ry'igihugu bityo rero ko rigomba kuvaho nyuma y'iki cyemezo umuryango uharanira gutera imbere kw'abaturage b'ibara naacp national association for the advancement of colored people watangiye kwandikisha abana b'abirabura mu mashuri yarahariwe abazungu gusa cyane cyane muri leta zo mu majyepfo y'igihugu naacp ifatanyije n'ababyeyi n'abarezi b'abirabura yabatoranyije mu mashuri yisumbuye bari basanzwemo y'abirabura nyine bonyine ihereye ku manota meza yo hejuru basanzwe bafite no kutajya basiba na rimwe kujya kwiga amajyepfo ya leta zunze ubumwe za amerika niyo yari yiganjemo rwose ivanguramoko rikomeye cyane guturuka mu gihe cy'ubucakara izi leta ni izateje intambara y'isubiranamo ry'abenegihugu civil war kuva mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na rimwe kugera mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na gatanu zashakaga kwitandukanya n'ikindi gice cy'igihugu kugira ngo zikore repubulika yazo bwite yigenga confederation no kugumishaho ubucakara bwari inkingi y'ubukungu bwazo muri icyo gihe cy'intambara izi leta zari cumi n'imwe alabama arkansas florida georgia louisiana mississippi north carolina south carolina tennessee texas na virginia abenshi mu barezi na leta ahanini nyine muri aya majyepfo y'igihugu birengagije iteka ry'urukiko rw'ikirenga ariko abandi bagerageza kuryubahiriza muri aba ngaba harimo inama y'uburezi yo mu mujyi wa Little Rock umurwa mukuru wa leta ya Arkansas mu kwa gatanu igihumbi magana cyenda mirongo itanu na gatanu yashyizeho umugambi wo guca ivanguramoko mu mashuri y'iyi leta buhoro buhoro ihereye ku mwaka w'amashuri wari gutangira mu kwa cyenda igihumbi magana cyenda na mirongo itanu na karindwi mu bana b'abirabura naacp yandikishije mu mashuri y'abazungu harimo icyenda yajyanye muri little rock central high school muri arkansas mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na karindwi the little rock 9 ni abakobwa batandatu elizabeth eckford carlota walls lanier nini jean brown gloria ray calmark telma mothershed na melba potilo bills n'abahungu batatu ernest green jefferson thomas na terence roberts ishuri lil rock central high school ryarabanditse koko ariko bagiye gutangira ku itariki ya kane y'ukwa cyenda igihumbi magana cyenda na mirongo itanu na karindwi ntibabishoboye guverineri wa leta ya arkansas orval febos yari wa lil rock ndetse n'ahandi hose muri leta ye maze ategeka igisirikare cy'iyi leta ye arkansas national guard kugota ishuri yavugaga ko ari mu rwego rwo kubungabunga amahoro ya rubanda nyamara rero abahanga mu by'amateka abahanga mu by'imibanire hagati y'amoko abarezi abanyapolitiki n'abanyamategeko batandukanye barimo n'abacamanza bo bemeza ko yabikoze mu rwego rwo kwimakaza ivanguramoko agamije gusa kubuza aba bana b'abirabura kwinjira mu kigo cy'ishuri ry'abazungu Little Rock Central High School aba bana ntibashoboye kwinjira mu kigo koko bari babanje kumvikana ko baza guhurira ahantu hamwe mu gitondo bakinjirana bose hamwe banyuze mu karembo kamwe k'inyuma nshuti zacu ikiganiro amerikana cy'uyu munsi nta gihumurije mbashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi uwagira ikibazo cyangwa se igitekerezo yasangiza abandi twese yakitugezaho aderese ni radiyo yacu arobaze gmail akadomo komu maze rero mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
thomas kamirindi urakoze nshimiye n'abandi bagenzi bacu bamfashije kubagezaho aya makuru aha niho dusoreje ay'iki gitondo
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.